welcome back to onif tv my people. e don dey happen for dis country as usual na wey be say our federal government dey always dey do every month in fact let me tell let me talk say e don turn to <laughs> to regular stuff for dis country zainab ahmed our minister of finance budget she don talk on behalf of federal government she tok say no matter how nigerians talk reach no matter wetin we talk reach say our debt go dey increase him talk say he ne we never see and, and how we go do am say in as much as revenue dey decline say our debt for this country go dey increase say we never see anything we just start for this country say hey the way we go the he talk say the way we go the way we go chop debt reach the thing go choke us for neck i tell you the thing go choke us for neck she tok say all the budget wey be say dem wan do for next year say nothing dey grand and the only means wey be say they fit finance the budget is through borrowing again tok say in fact all the social amenities everything be say they don plan say to do for this country say they never see and do and im tok say um, uh for the wey they call am for all di things wey be say they don hold before say they they still dey plan to pay am all the debt wey say you don own before say say dey say they dey plan to pay am back very very soon maybe by next year you go start to pay am small small for this country and him talk him wan talk one thing say him dey hear wetin all nigeria dey talk say very very soon say nigeria go dey speak chinese him talk say maybe nigeria don sell part of this country to this. him talk say na lie for this country wey be say we dey so say there is mutual agreement between the chinese and between nigeria only god knows why and why why Nigeria why why all these chinese dey borrow us money why wetin be their plan why dey borrow us money every time why why why can't we nigerian think for one day why can't we think for one day say wetin go be the revenue how we go dey generate money how we go dey borrow people money but na only to dey borrow we know for this country or upon all the tax wey be say dem implement for this country upon all the uh, we dey see money for this country but only god knows where the thing dey go i dey tell you only all this wey go custom custom last news dey make over one point something trillion naira in a year why that no in six months that money where e dey go where that money dey go but yet we still dey borrow money the more we borrow money our naira dey depreciate e come talk say eh, the money wey dey borrow we dey use am for the bright thing say as you can see the, the thing is changing the country is changing which country dey change i mean we, no, which country dey change we no, wetin dey change for this country upon say we dey borrow money our, our economic hard if you talk say we dey borrow am say we dey see wetin we dey borrow am for the thing no go pay person but we dey borrow am our economy in e hard person no fit chop three square meal again gas ordinary gas wey be say wey be say we dey fill gas wey be say dey fill the gas no become imagine imagine one one one kg of gas tell me wetin person go dey chop now wetin person go dey chop fuel now dem don dey plan say make dem increase say dem go increase fuel to three hundred naira per litre imagine and we dey borrow no problem see my next edition bye bye.